iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi mwedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na eugenia mukankusi nanjye ndabaramukije mbahaye ikaze nanjye mu makuru yanyu kuri radiyo yanyu
icyemezo cya sosiyete sivile n'icya leta byaba bitandukanye hari ya miryango yahemukiwe na ba bantu bumve ngo ba bantu bagiye kurega nanone basubirishamo za manza batsinzwe uwo ni tom murisa impuguke mu by'amategeko akaba n'umuyobozi w'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari ni ukuvuga rero igihombo kirimo ni uko igihe umuturage yumva yuko uburenganzira bwe butubahirijwe imbere mu gihugu akifashisha inkiko zo mu gihugu we ntanyurwe n'icyo cyemezo icyo gihe rero ntabwo agifite ubwo bubasha bwo kujya mbere y'urwo rukiko rwa afurika ryerekeye uburenganzira bwa muntu naho uwo ni metere christian garuka wo mu rugaga nyarwanda rw'ababuranira abandi bose baravuga ku cyemezo cya leta y'u rwanda cyo kuva mu rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu
abiyahuzi batatu biturikirizeho bombe kuri uyu wa gatatu hafi y'ikigo cya polisi mu murwa mukuru wa siriya damasi bica abantu babiri nk'uko bitangazwa na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu
mu gihugu cya Espanye minisitiri w'intebe Mariano Rajoy yaba afite umugambi wo kwambura intara ya Catalonia ubwigenge bucyagase yari isangano
abanyakenya bategereje kureba ikizakurikira ku bireba amatora ya perezida hakomeje kuba urujijo nyuma y'uko umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga avuye mu cyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida izo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya mugume kuri radiyo yanyu
amakuru yacu avugwa hirya no hino ku isi reka tuyahere mu gihugu cya kenya eugene abanyakenya bategereje kureba ikizakurikira ku bireba amatora ya perezida hakomeje kubaho urujijo nyuma y'uko umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga avuye mu cyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya bigaragambije i Nairobi na Kisumu kuri wa gatatu mu gihe bategereje ijambo rya komisiyo y'amatora niba icyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida kizaba nk'uko byari biteganijwe kuva mu matora k'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga byatumye igihugu cya Kenya kirushaho kuba mu gihirahiro abantu ibihumbi bihereje imihanda i Nairobi kuri wa gatatu nyuma y'uko Raila Odinga atangaje kuri wa kabiri ko atazajya mu itora rya perezida riteganijwe ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'uku kwezi kwa cumi Odinga n'urugaga rwe rutavuga rumwe n'ubutegetsi nasa bavuga ko hakurikijwe uburyo urukiko rw'ikirenga rwanzuye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kuva mu matora bisa n'ibivuze ko komisiyo y'amatora igomba kuyahagarika kandi igashaka abakandida bashya ibyo bikaba byagombye gukorwa mu minsi byibura mirongo cyenda mbere y'amatora rusange jonathan ogaso ni umwe mu bigaragambyaga yemeranwa na odinga asanga yakoresheje uburenganzira bwe muri demokarasi bushyigikiye cyangwa se bushingiye ku itegeko nshinga rya kenya bivuga ko ryasesa itora ryari riteganijwe ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa cumi ati ubwo rero dusubiye aho twari twatangiriye ku itora rishya nyuma y'iminsi mirongo cyenda ati nibyo tuzi mu gihugu cya Espanye minisitiri w'intebe Mariano Rajoy ngo yaba afite umugambi wo kwambura intara ya Catalonia ubwigenge bucyagase yari isanganywe ibi ni nyuma y'uko kuri uyu wa kabiri ushize perezida wa Catalonia Carles Puigdemont atangaje ko ibyavuye muri referendumu byabahaye uburenganzira bwo kwitandukanya na Espanye ariko avuga ko babaye bahagaritse gutangaza ubwigenge kugira ngo habanze hakorwe ibiganiro na guverinoma ya Madrid ibyavuye mu matora ku bwigenge bwa Catalonia byerekana ko abaturage mirongo icyenda ku ijana bashyigikiye ko bagomba kubona ubwigenge minisitiri w'intebe Rajoy yasabye perezida wa Catalonia ibisobanuro niba koko yaratangaje ubwigenge kuko ngo bikenewe kugira ngo Espanye imenye icyo gukora mu byo Espanye iteganya gukora harimo gufunga inteko ishinga amategeko ya Catalonia icyemezo abantu benshi basanga gishobora gukurura urugomo imvururu n'ubushyamirane muri Espanye Rajoy yavuze ko leta ye yiteguye gushyira mu bikorwa ingingo y'ijana na mirongo itanu na gatanu w'itegeko nshinga rya esipanye ryambura ubwigenge akarere ka katalonia igihe bigaragaye ko katubahiriza ibisabwa n'itegeko nshinga ry'igihugu abashyigikiye ukwigenga gwa- kwa katalonia banenze bikomeye perezida carle puigdemont kuba atarahise atangaza umwanzuro wo kwigenga ku- kw'iyo ntara kandi abaturage baramaze kugaragaza aho baga- bahagaze kuri icyo cyemezo muri referandumu
amakuru y'ijwi ry'amerika tugaruke gato ku mugabane wa afurika imyigaragambyo yahitanye abantu muri uku kwezi mu ntara zivugwamo icyongereza muri kameruni yatumye hongera gusabwa ibiganiro byo guhagarika akaduruvayo kamaze hafi umwaka mu gihugu guverinoma ikomeje gukarira umuvoma z'abashaka kwitandukanya umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch n'abasesengura bavuga ko kuba guverinoma ikomeje guhiga abo mu ntara ebyiri zivugwamo icyongereza muri kameruni bikomeje kunyegeza umwuka mubi hashize imyaka hafi ibiri impirimbanyi muri izo ntara uko ari ebyiri zitangiye kwivumbagatanya zishaka kurushaho kugira ubwisanzure bamwe banasa- banasaba ubwigenge Pierre Barger umuyobozi w'ishyaka UPC rikunze rikuze kurusha ayandi muri Kameruni avuga ko guverinoma ikwiye kugeza abafite uruhare bose ku meza ibiganiro perezida wa Kameruni Paul Biya ntiyanga ibiganiro ariko yavuze ko atazigera aganira ibyerekeye gushyiraho leta Biya avuga ko Kameruni ari igihugu kimwe kidashobora gucibwamo ibice urukiko rw'ikirenga mu gihugu cy'ubuhinde rwemeje ko umugabo uzagirana imibonano mpuzabitsina n'umugore we afite imyaka cumi n'umunani bizafatwa nk'icyaha cyo gufata ku ngufu iki cyemezo kije gihindura irindi tegeko ryariho ryemereraga umugabo kugirana imibonano n'umugore utarageza iyo myaka igihe bashyingiranywe urukiko rwategetse ko guhera kuri uyu wa gatatu imyaka umugore ashobora kwiyemerera gukora imibonano mpuzabitsina ari cumi n'umunani urukiko ariko ntirwigeze rugira icyo ruvuga ku bafatwa ku ngufu barashyingiranywe imibare ya komisiyo ishinzwe kurengera uburenganzira bw'abana mu buhinde igaragaza ko kimwe cya kane cy'abagore bari hagati y'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'ine barongowe batarageza imyaka cumi n'umunani y'amavuko raporo y'iyo komisiyo ikomeza ivuga ko mu myaka cumi n'itanu ishize imibare y'abakobwa barongorwa batarageza igihe yagabanutse cyane mu byaro ariko ikazamuka mu mijyi
amakuru y'ijwi ry'amerika avugwa hirya no hino ku isi tuyasoreze muri siriya aho abiyahuzi batatu biturikirijeho bombe kuri uyu wa gatatu hafi y'ikigo gikuru cya polisi mu murwa mukuru wa siriya damasi bica abantu babiri nk'uko bitangazwa na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yagize ati abiyahuzi bakoresha iterabwoba bagerageje kwigabiza ibiro bikuru bya polisi abari baharinze barabarasa bituma biturikirizaho bombe mbere yo kwinjira mu kigo kandi bageze ku ntego zabo ibyo minisitiri yabitangarije ibitangazamakuru bya leta abiyahuzi babiri biturikirijeho bombe imbere y'icyo kigo cya polisi uwa gatatu yayiturikirije yaturikije iyo bombe yagoswe na polisi hafi y'iki- y'iki kigo aturutse inyuma umukuru wa polisi i damasi mohamed kairu ismail yavuze ko umwe mu baguye muri icyo gitero yari umupolisi wageragezaga guhagarika icyo gitero abuze umwiyahuzi kwinjira mu kigo nibwo umwiyahuzi yiturikirijeho igisasu gihitana uwo muserija ni igitero cya kabiri cy'abiyahuzi muri uku kwezi cyibasiye polisi mu murwa mukuru abantu cumi na barindwi mu cyumwe- mu- abantu cumi na barindwi mu cyumweru gishize bahitanywe n'igitero nk'icyo kuri sitasiyo ya polisi iri mu ntara ya medan mu majyepfo y'igihugu cya siriya ntawahise yigamba icyo gitero cya bombe cyo kuri uyu wa gatatu
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko aya makuru mushobora no kuyakurikira ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge aho ni i kigali rwongeye gusubika ubugira gatatu urubanza rw'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi umwari diane shima rwigara n'abo mu muryango we kubera inzitizi zishingiye ahanini ku bwunganizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali eric bagira ubusa yakurikiranye urwo rubanza bihabanye cyane n'indi minsi yabanje y'uru rubanza uyu munsi nta muntu n'umwe wari wemerewe kwinjira mu cyumba cy'urukiko igipolisi kitabanje kumusaka kandi imirongo yari miremire abaregwa bakimara kwinjizwa mu rukiko nk'uko bisanzwe baboshye mu mapingu umucamanza yongeye kwihanangiriza bikomeye itangazamakuru ko nta wemerewe gufata amajwi n'amashusho mu rukiko yategetse ko nta munyamakuru wemerewe kugira uwo baganirira mu ifasi y'urukiko afata amajwi n'amashusho anategeka ko inzego z'umutekano ziduhozaho ijisho maze uwo bafashe bakamwambura ibikoresho bye byose bakamusibisha ibiganiro yasomeye abaregwa ibyaha ubushinjacyaha bubakurikiranye ahereye kuri madame mukangemanya aderine rwigara araregwa icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'icyaha cyo kubiba amacakubiri yahakaniye urukiko ko ibi byaha atabyemera kandi atabizi ati ntabyo nemera nzamuye icyubahiro cy'imana kandi ndabashimiye umwari diane shima rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda nawe aregwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda n'icyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano uyu wari ku rutonde rw'abashakaga guhatanira gutegeka u rwanda ntabigereho nawe ibyaha arabihakana umwari w'amahoro ane rwigara nawe ubushinjacyaha buramurega icyaha cyo kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda yabwiye umucamanza ati birantungura kugeza n'ubu ntabwo mbyemera umunyamategeko pierre celestin buhuru yabwiye umucamanza ko yiteguye kuburanira diane rwigara na murumuna we ane rwigara kuko nyina ubabyara derine rwigara yamusabye kumushakira undi munyamategeko ufatanya na metere buhuru kubera ubunini bwa dosiye y'ibyaha baregwa yavuze ko dosiye baregwa igizwe n'impapuro zisaga magana atandatu kandi ko atabashije kuyikorera dosiye ngo n'abaregwa babe bayifite bamenye uko iteye uyu munyamategeko ariko yashimye urukiko ku cyemezo rwafashe cyo kubasha kubonana n'abo yunganira avuga ko cyatangiye kubahirizwa madame adeline rwigara yabwiye umucamanza ko dosiye yayiboneye mu rukiko kandi ko ari dosiye iremereye adashaka ko umunyamategeko umwe ari we uyiburana mu gihe uregwa atarayisoma avuga ko hakiri inzitizi zo kuba metere buhuru hari bimwe mu bibarega ubushinjacyaha butaramuha ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko izi nzitizi nta shingiro zifite kuko umucamanza yazifasheho umwanzuro bwavuze ko butumva impamvu adeline rwigara adashaka kunganirwa na metere buhuru mu gihe bamenyeshejwe ibyo baregwa kandi kuretse gusuzuma impamvu zikomeye zituma bakekwaho atari ukwinjira mu mizi y'urubanza burabifata nk'impamvu zo gutinza urubanza kuko bahawe igihe gihagije buti ntabwo tubibona ko bwaba ari ubutabera kwaba ari nko gukinisha urukiko kuko ni ubushake bwabo bwo kudashyira mu bikorwa uburenganzira bwabo adeline rwigara yagize ati namwe nimurebe ibitabo bitatu n'ibindi metere buhuru avuga ko atabashije kugeraho nta kopi mfite sinzi ikirimo twahuye ejo gusaraza tukamarana nk'iminota mirongo itatu turi batatu byakabya bikagira isaha imwe avuga ko yahisemo ko metere gatera gashabana yafatanya na metere buhuru mu kumwunganira yasabye umucamanza gutegeka polisi ikamuha amafaranga yo kwishyura ubwunganizi kuko aya mbere bamuhaye ngo yarashize ayo mafaranga asaba yagombye kuva mu kayabo k'igipolisi cyafatiriye kwa rwigara umucamanza abajije metere buhura ibyo avuga atarageraho muri dosiye yasubije ko hari inyandiko mvugo z'ikirego ubushinjacyaha butaramuha ndetse n'amajwi y'ibiganiro abaregwa bagiranye kuri telefone kuko avuga ko ibyo ari ingenzi byabaye nyirabayazana y'ibirego umucamanza yategetse uyu munyamategeko kudasubiza inyuma urubanza kuko yafashe umwanzuro mu iburanisha riheruka ko nta kibazo cy'ibura rya dosiye kiriho metere buhura ati nubwo mwagifasheho umwanzuro ntitwawishimiye kandi niba mwaranawufashe ntitubyibuka ubushinjacyaha bwahise bwikoma uyu munyamategeko ko ashaka kwinjira mu mizi y'urubanza rukiri ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo byatumye urukiko rw'iha iminota mirongo itatu mu mwiherero wo gusuzuma izi nzitizi ariko byatwaye amasaha akabakaba muri abiri yisunze ingingo z'amategeko umucamanza yanzuye ko uburenganzira bwo kwiregura no kunganirwa mu mategeko arenda ahungabanywa igihe cyose yavuze ko urukiko rutagomba kubangamira uburenganzira bwa derine rwigara agomba kunganirwa na metere gatera gashabana urubanza rukazaburanishwa ku munsi ukurikira byanze bikunze kuko rutagomba gukerererwa ku cyo gutegeka igipolisi kigaha amafaranga umuryango wa rwigara mu yo cyafatiriye mu rugo rw'umucamanza yanzuye ko ari dosiye itarageze mu rukiko bityo ko ntacyo yabivugaho mu iburanisha rya none icyumba cy'urukiko cyongeye kirakubita kiruzura umutekano urakazwa bikomeye maze ababuze aho bahagarara n'aho bicara bagakurikiranira urubanza hanze y'icyumba cy'urukiko hifashishwa indangururamajwi nakwibutsa gusa ko abaregwa bose uko ari batatu bahurira ku cyaha cyo kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda umunyapolitiki diane rwigara araregwa n'icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda komisiyo y'amatora yanzuye ko yasinyishijemo n'abapfuye hanze y'icyaha rusange adeline rwigara aranaregwa icyaha cyo gukurura amacakubiri ibyaha byose barabihakana bakavuga ko bishingiye kuri politiki birasa naho hari bishya mu matwi ya bamwe kumva mu byaha ubutabera bubakurikiranyeho hatarimo icyaha cyo kunyereza imisoro ni mu gihe ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda mu by'igipolisi cyashingiyeho cyinjira kwa rwigara ku ngufu kubatwara cyavuga ko mu byo cyashakaga kubahataho ibibazo hariho n'icyaha cyo kunyereza imisoro imisoro bikekwa ko ibarirwa muri miliyari eshanu z'amafaranga iki ngo ni nacyo cyabaye intandaro kuba igipolisi cyarafatiriye akayabo k'amafaranga kwa rwigara ijwi rya amerika itaramenya umubare wayo ku munsi yarahizagaho guverinoma nshya umukuru w'u rwanda paul kagame nawe yabaye nk'ukomoza ku bivugwa ko uyu muryango wa rwigara wanyereje imisoro maze ashimangira ko bigomba gusobanuka ntibiramenyekana niba ubutabera bw'u Rwanda bwarasanze iki kitaba icyaha bwaregera mu nkiko bukabireka bityo cyangwa se niba buzakiregera ukwacyo nyuma byose birasaba kubitega amaso gusa abagize umuryango we wahoze ari umunyemari ukomeye nyakwigendera sina Paul Rwigara bo bumvikanye bavuga ko iki kirego cyo kunyereza imisoro ari ibiremekanyo bishingiye kuri politiki iburanisha rizasubukura ku itariki ya cumi na gatatu z'uku kwezi kwa cumi aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
inshuti z'ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye birakomeje twongere dusubire gato mu rwanda impuguke mu by'amategeko zirimo abarimu bo muri kaminuza n'abagize imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bari mu nama yiga ku kibazo cy'uko u rwanda rwivanye mu rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu abanyamategeko bavuga ko imyanzuro bakuramo bashyikiriza leta y'u rwanda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumata akabaye ukorera mu rwanda niwe wakurikiranye iyi nkuru ibibazo bigera kuri bitatu n'iby'izi mpuguke mu by'amategeko zisuzuma mu nama yazihuje i kigali icya mbere aba bahanga barasuzuma niba icyemezo leta y'u rwanda yafashe cyo kwikura mu rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu cyarubahirije amategeko izi mpuguke kandi ziranareba uburyo ibirego byari byaratanzwe muri uru rukiko mbere y'uko leta y'u rwanda irwikuramo bizakomeza kuburanishwa ndetse no kureba uko ibindi birego byakiriwe nyuma bizagenda aba banyamategeko bateraniye mu nama i kigali baranasuzuma neza ingingo z'amategeko zigenderwaho n'urwego rwandikirwa mu gihe igihugu runaka cyaba gishaka gusesa amasezerano tom murisa ni impuguke mu by'amategeko akaba n'umuyobozi w'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari kubera ko urukiko rwo ruravuga ruti twahaye u rwanda umwaka umwe kugira ngo rube ruvuyemo ariko u rwanda rukavuga ruti ntabwo twigeze dutanga ikirego mu rukiko turusaba kuvamo ikirego twagitanze mu ishami ry'umuryango nyafurika hanyuma iniyo afurikani yemerera u rwanda iravuga iti nimuvemo ariko imaze kwemera u rwanda ko ruvamo urukiko rushingiye kuri iyo kuri iyo kuri uwo muryango ruravuga ruti siko bigenda nitwe abanyamategeko habaye kunyuranya hagati y'urukiko nyafurika na komisiyo ariyo ishinzwe inzego minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnson busingye wari witabiriye inama yasobanuye zimwe mu mpamvu zatumye u rwanda rwivana muri uru rukiko minisitiri yavuze ko impamvu u rwanda rwivanye muri uru rukiko hari uko hari umugambi w'imiryango mpuzamahanga wari ugamije gushakisha abagereka ibyaha ku rwanda busingye yavuze ko nyuma y'umwaka u rwanda rusinye ibirego bitanu byari byatanzwe nk'uko byari mu mushinga ariko icyabatunguye ngo ni uko byatanzwe na bamwe mu bashakishwaga n'ubutabera kubera ibyaha bakoze bya jenoside ati twemerera abantu gutanga ibirego mu rukiko ntabwo twatekerezaga kuzanamo ikibazo cy'amateka nk'abakekwaho ibyaha bya jenoside bacitse ubutabera bakaba birirwa biruka ku isi u rwanda rwatangaje mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize ko rwivanye mu rukiko nyafurika ruharanira uburenganzira bwa muntu n'ubwo rwari rwasinye amasezerano yo kurwemeza mu kwezi kwa mbere kwa bibiri na cumi na gatatu iki cyemezo leta y'u rwanda yafashe se ni nacyo kibereye imiryango itari iya leta tom murisa umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari icyemezo cya sosiyete sivile n'icya leta byaba bitandukanye hari ya miryango yahemukiwe na ba bantu bumve ngo ba bantu bagiye kurega nanone basubirishamo za manza batsinzwe ntabwo ibyo bintu leta yabona uko bisubiza imbere imbere ya miryango yahemukiwe abanyamategeko basanzwe bakora ibikorwa byo kunganira abantu mu nkiko batangaje ko iki cyemezo cya leta bagifashe uyu ni metere christian garuka wo mu rugaga nyarwanda rw'ababuranira abandi ni urwego rero igihombo kirimo ni uko igihe umuturage yumva yuko uburenganzira bwe butubahirijwe imbere mu gihugu akifashisha inkiko zo mu gihugu we nanyurwe n'icyo cyemezo icyo gihe rero ntabwo agifite ubwo buba- ubwo bubasha bwo kujya mbere y'urwo rukiko rwa afurika ryerekeye uburenganzira bwa muntu mwe nk'abanyamategeko mwifuza ko leta yongera kwisubiraho cyangwa se mwifuza ko koko yavamo nk'uko yabikoze uramutse ubonye opsiyo ebyiri buri gihe aba ari akarusho niba imbere mu gihugu ushoboye kuburana uburenganzira bwawe niba ushobora kubahirizwa ariko ufite amahirwe yo kujya ahandi mu rundi rwego buri gihe biba ari byiza urumva leta y'u rwanda iramutse yisubiyeho ntabwo yaba ari ikintu kibi cyane yaba ari ikintu cyiza kuko icyo gihe n'umuntu buri gihe cyose azaba yumva ko uburenganzira bwe butubahirijwe imbere mu gihugu inzego ziri imbere mu gihugu zidashobora kumurenganura yumve ko agifite ayandi mahirwe cyangwa posibilite yo gushyikiriza ikirego cye mbere y'uko urukiko bakabisuzuma uru rukiko u rwanda rwasezereye rwari rwatangiye kuburanisha abanyarwanda bamwe ku ikubitiro rwari rwafite urubanza rwa madame ingabire victoire wagejeje ikirego cye muri uru rukiko mu kwezi kwa cumi k'umwaka wa bibiri na cumi na kane urukiko rwari rwacyakiriye ariko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka hasigaye gusa iminsi itatu ngo urubanza rutangire kuburanishwa u rwanda rwambuye abaturage barwo ndetse n'imiryango yigenga uburenganzira bwo kuba bajyana leta muri uru rukiko ingabire yakatiwe gufungwa imyaka cumi n'itanu azira ingengabitekerezo ya jenoside gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gufatanya n'imitwe y'iterabwoba yaregaga leta y'u rwanda avuga ko uburenganzira bwe bwahohotewe mu nkiko z'u rwanda agasaba ko yarenganurwa akarekurwa urukiko rwo rwari rwemeje ko imanza zakiriwe u rwanda rukiri muri aya masezerano zizakomeza kuburanishwa nubwo ntawamenye ko zizashyirwa mu bikorwa mu gihe zizaba zarangijwe asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
bakunzi b'ijwi ry'amerika guhera ku wa gatandatu tariki cumi n'esheshatu ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe nshuti turi kumwe ubu ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje tujya noneho mu burundi amashyirahamwe harimo ntabariza riharanira uburenganzira bw'imfungwa na afgc verintahe ry'abanyamategeko bafasha abatishoboye mu by'amategeko ahangayikishijwe n'ubwinshi bw'imfungwa mu magereza y'u Burundi ibyo ayo mashyirahamwe abivuze nyuma y'iminsi yaramaze asura za gereza zitandukanye byinshi kuri iyi nkuru byakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze ukorera mu majyaruguru y'u Burundi
muri iyo mvugo itamenyerewe na bose jean marie shimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza niyo akoresha mu kuramutsa abanyororo bazwi ku izina ry'abagororwa mu ibohero rya ngozi aho hari mu ibohero rikuru ry'abagabo riri mu gisagara cya ngozi ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abafunzwe na afgc berintahe ry'abanyamategeko rifasha abafite ingorane mu butungane ari kumwe mu kugendera amabohero yose yo mu burundi jean marie shimirimana arongoye ntabariza avuga ko izo ngendo zifite intumbero yo kuraba ingorane abanyororo bafise twarubwira rero turaba ukuntu ubwa mbere babayeho ni ubwa kabiri tumenye amadosiye yabo ukuntu ariko aratera imbere ubwa gatatu kwari ukugira tunarabe ukuntu bafungura n'ukuntu baryama kugira uru rugendo turutangire mwazi ko hariho abavuga iby'agateka kazina muntu twe twashatse kubwira tuze tuvuge ibyo twabonye twigereye ku kivi hanyuma tuze tubisikirize ababijejwe muri kino gihugu cy'u Burundi twabyiboneye amaso mu yandi aho bari mu ibohero ry'abagabo rya ngozi habarizwa abafungwa bangana igihumbi n'amajana atanu na mirongo ine mu gihe ryategekanirijwe abatarenga amajana ane gusa naho ayo mashyirahamwe ategekanya gushikiriza icegeranyo amaze kugendera amabohero yose yo mu burundi ku izina ry'ayo mashyirahamwe jean marie nshimirimana avuga ko kimwe mu bishoboka biboneka byabakoze ku mutima ari umurengera w'abanyororo mu mabohero icenda n'ahafungirwa abana habiri bamaze gucamwo ubwa mbere na mbere icyo tumaze kubona cyadukoze ku mutima twasanze abanyororo ukuntu babayeho n'umurengera ibyo byaradukoze ku mutima hanyuma turongera turasanga ibyo twagiye turabona eh, byaduteye n'ubwoba twiboneye nko mu ibohero ry'imuyinga twiboneye ukuntu baryama hasi urumva nk'umuntu ajya- yacira urubanza rw'imyaka ibiri itanu gushyika ku mirongo ibiri akazosa akora uwo munyororo aryama hasi ibyo twabibonye ko ari ibintu biteye ubwoba twariboneye mu ibohero rya ruyigi ubwinshi bw'abanyororo n'umwanda uhari ko atari ibintu bijejwe no kubahiriza agateka kazina muntu ku ruhande rw'ishyirahamwe afgc berintahe rihurikiyemo abashingwamanza veniste muyabaga yemerera abafungwa bazobitura kubafasha mu by'amategeko ikintu duteze- du- twemeye kandi dusanzwe dushinze kandi dusanzwe dukora ni uko eh, umuntu wese afite ikibazo mu bintu byerekeye n'ama- amategeko byerekeye icyo tuvuga mu gifaransa situation juridique situation judiciaire eh, le conseil juridique tura- twaradutanze kandi twemeye ko uzoba azikeneye hose adutumye kuzogera kuzi- kuzimuha izo mpanuro ku buryo budasanzwe muyabaga avuga ko bantabonikora bazofashwa ariko hejuru y'impanuro hari gukurikirana amadosiye mu butungane benshi twasanze harimo aba- aba- abantu mikoro twabemereye ko uzotwitura abicishije ku muyobozi w'ibohero canke adutelefone we nyene a- abicishije ku bajejwe icyo bita serivisi juridique tuzogerageza kubikora ibyo tudashoboye tukarondera abandi tubikorana mugabo twamenye du- eh, ingene eh, idosiye yiwe imeze n'igikenewe muri iyo dosiye kugira itere imbere muri kino gihe hari amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu yafutswe mu burundi nshimira imana ahagarariye ishyirahamwe ntabariza yemeza ko agateka ka muntu gaharanirwa ukuri kwamye mu burundi twebwe twagira tubwire abarundi n'amakungu yuko abaharanira agateka kazina muntu muri kino gihugu bariho n'ikimenyamenya mwabonye ingendo twagize bamenyesha amakuru ingi- ingendo twagize twarararanye amajoro na mwebwe mwarabonye yuko at- tutariko turadandaza kari agateka kazina muntu turiko turaharanira hanyuma abo baba bibaza yuko agateka kazina muntu katubahirijwe mu minsi iza duhejeje igikorwa cyo kugendera amabohero tukamenya eh, ibi na biriya tuzoheza duhamagara abamenyesha amakuru aya makungu abimenye n'abarundi bamenye ibyo twagiye turabona mu mabohero yose ya kino gihugu cy'u Burundi ayo mashyirahamwe abiri azosozerera ingendo zayo mu mabohero ya murambya na mpimba agategekanya gushikiriza icegeranyo c'ivyo yasanze mu mabohero kugira abajejwe kubikurikirana batore inyishu z'ibibazo ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko mbere y'uko dutandukanaho reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi muri aka kanya ijeni abanyakenya bategereje kureba ikizakurikira ku bireba amatora ya perezida hakomeje kuba urujijo nyuma y'uko umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga avuye mu cyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida abatavuga rumwe n'ubutegetsi rero bwa Kenya bigaragambije i Nairobi i Nairobi na Kisumu kuri uyu wa gatatu mu gihe bategereje ijambo rya komisiyo y'amatora niba icyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida kizaba nk'uko byari biteganijwe mu gihugu cya Espagne minisitiri w'intebe Mariano Rajoy yaba afite umugambi wo kwambura intara ya Catalonia ubwigenge bucagase yari isanganywe ibi ni nyuma y'uko kuri uyu wa kabiri ushize perezida wa Catalonia Carles Puigdemont atangaje ko ibyavuye muri referendum byabahaye uburenganzira bwo kwitandukanya na Espagne ariko avuga ko babaye bahagaritse gutangaza ubwigenge kugira ngo habanze hakorwe ibiganiro na guverinoma ya Madrid imyigaragambyo yahitanye abantu muri uku kwezi mu ntara zivugwamo icyongereza mu gihugu cya kameruni yatumye hongera gusabwa ibiganiro byo guhagarika akaduruvayo kamaze hafi umwaka mu gihugu guverinoma ikomeje guku- gukurikirana cyangwa se gukarira muvoma ziharanira ukwitandukanya
urukiko rw'ikirenga mu gihugu cy'ubuhinde rwemeje ko umugabo uzagirana imibonano mpuzabitsina n'umugore we afite imyaka cumi n'umunani bizafatwa nk'icyaha cyo gufata ku ngufu iki cyemezo kije gihindura irindi tegeko ryariho ryemereraga umugabo kugirana imibonano n'umugore utarageza iyo myaka igihe bakingiranywe abiyahuzi batatu biturikijeho bombe kuri uyu wa gatatu hafi y'ikigo gikuru cya polisi mu murwa mukuru wa siriya damasi bica abantu babiri nk'uko bitangazwa na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yagize ati abiyahuzi bakoresha iterabwoba bagerageje kwigabiza ibiro bikuru bya polisi abari hanze barabarasa bituma biturikirizaho ibyo bisasu nshuti mwese mwari muduteze amatwi turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi tuboneyeho kandi no gushimira enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyeho wadufashije kwegeranya aya makuru n'abandi bose bagize uruhare mu itegurwa ry'aya makuru kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema ne Eugenia Mukankusi twongeye kubashimira mugire umugoroba mwiza